my pipo e don settle oh. wahala don happen belly tins don happen my pipo e don set my people. my people, what that shall never head o oh. aisha lawa no no say dis kain thing go fit apple to her my people because she no know say she go land like this. even di yoruba eh, other yoruba actor and actress my people they don't rush They don't say aisha lawa why this why you do this one see wetin you call go land inside He don't say to my people, my people no be small you. today video about aisha lawa a lot of people know aisha lawa You know about actress when we say she did act yoruba movie my people don't say to aisha lawa go grant interview This interview don cause wahala so tey both the nollywood actress when we say that they act english movie both other or other actor from another tribe they don't do wetin They don't fire the yoruba industry say waiting be this one waiting be this one why aisha Lawa go go put stain for their name my people don't be small tin o aisha Lawa go grant mm. interview They tok say inside this movie wey they dey act for nigeria she say the person wey first dey act the movie He say now yoruba people. like first start this movie of a thing e say pipo wey we say dem come decided to come join them after that one na im be na im be all those english movie dem so now im tok say na dem go go be the foundation of Lollywood movie say becos yoruba industry don try a long way she tok say many of dem four couple o oh, but na dem na im make uh, any movie wey dem dey do for nigeria today na dem na im open the road na dem open the door for the movie wey be say people dey release come outside a lot of people start to dey fire aisha lawal start to dey drag am dey talk say aisha lawal lawal carry tribalism enter this matter because yoruba wey you dey talk about yoruba no be part of nigeria whether dem no be one wetin go make aisha lawal dey talk say na yoruba pipo first start to dey act movie for nigeria na yoruba pipo like be the foundation of the nollywood movie say why aisha lawal go talk like that? He say because inside the english movie yoruba person dey there dem get yoruba dem get igbo dem get hausa dem get different tribe wey be say dem get na the act the movie if she come talk say na yoruba people first start that mean say e no make sense she she no be part of nigeria na aisha lawa dey talk say no be by say she dey talk say because of say yoruba igbo calabar everybody dey act inside the movie industry eh, inside the nollywood she mean say the movie wey first start for nigeria na from yoruba language na the first take start before other people come join na yoruba na im first start before other tribe come join that is why she talk say yoruba people na im first start movie for nigeria say the west people wey dem call joy dem copy from the yoruba people to joy that is why say na dem open the door of movie now e don say many people wey be say dem get fame before dem come go to inside uh, movie wey dem come go to all, all those english movie e say many of dem dey get fame from the yoruba movie many of dem now wan join yoruba movie industry because of the door wey be say yoruba movie industry go open for you after you join now many people dey talk say she no suppose to talk talk dis word because she know say nigeria pipo everybody na one for that nigeria as long as say you are you are only nigeria passport na be one why be say aisha aisha lawal go talk say na yoruba people. na first start movie na dem be the foundation of nollywood movie na dem open door for oda other eh, ones other tribe before dem come start to dey come in say she no suppose to dey tok like that. she suppose to talk say eh, nigeria movie don dey go to high high level wey be say people no expect why some people dey talk say make igbos make dem stop to dey drag aisha lawa e say becos dis aisha lawa wetin she be she know say inside this lollywood movie wey dem dey act say yoruba person dey inside other tribe from nigeria dey inside but the truth of it be say nigeria start with yoruba movie but people like this wahala like many people dey drag o oh. some pipo dey tok say make all those elders for inside inside yoruba movie industry make dem call aisha lawal in order e say because if aisha lawal dey grant dis kind interview e go fit bring stay to di yoruba movie industry make aisha lawal still remember say many pipo dey wey be say dem dey act movie together wey dem be yoruba dem dey act movie together with oda oda tribe and they like from jail like dem for say dey get their money and their fame why aisha wan start this tribal uh, matter again When they dey try to push am go say like this thing like dem do during the election When they talk say because tinubu na yoruba person they must vote for yoruba man my people no be small thing o aisha lawal don enter wahala many yoruba uh, eh, celebrities sef dem dey talk say some dey support aisha lawa why some people dey talk say aisha lawa you no suppose talk that kind thing because this thing wey you talk now people go come dey look at them say dem dey dem dey do tribalism something not knowing that all of them are one but aisha lawa dey talk say This movie wey start from nigeria e, she insist say make dem go look history make dem go back to history make dem go learn history say na yoruba movie na dem first dey start for eh, dey act for nigeria This one no be matter of tribalism or anything This one be matter of how the movie take start the first movie wey dem for take shoot for that nigeria no be yoruba language which language e be This one na if person dey talk truth make people dey learn how to know the truth no be say people go come dey use tribalism to take dey do wetin take dey cover up say dem go see who first start movie if na igbo man abi another tribe do something dem go do dem go talk say na so so so so tribe na first do this thing for nigeria since wey be say na dem wey be yoruba person na dem first start am before the rest come follow dem dem must talk am out this one no be say dem dey do competition e say dem know say yoruba people for inside movie some fok up dey come out but this particular one she dey right on top my people no be small thing o the wahala don happen because people dey feel say many euro many other nollywood movie actress and actor dey start to dey bash aisha lawal dey start to dey do wetin drag am say this thing wey she talk e pass e pass am say she wan bring quarrel for inside movie industry again make she carry her tribalism matter make she carry her go enter her house make she no carry her come outside because this one wey be say aisha lawal wan start so she wan start wetin she no go fit finish early go affect a lot of people if they start to dey carry eh, like yoruba first start movie before another tribe come come inside make dem no use tribe matter take enter the industry who first start am who no first start am na people na so the matter go so the talk say may the elders of the yoruba movie industry may they call aisha lawa in order say this kind thing wey be say aisha lawa go do when she grant this interview he go fit put uh, stain for yoruba movie industry and e go fit still uh, bring wahala for the movie industry entirely So that is why Aisha Lawa or any other yoruba actress loli to grab dis kain interview make dem dey tok say who first start di movie who first start am na dem open di door for nollywood who dey do competition my pipo na so di matter take go alright my pipo as i come across dis news na i tok say make i carry come here to come share with una make una let me know wetin una think for di comment section and if una never subscribe to my youtube channel make una subscribe to my youtube channel so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una next time bye guys see you guys in my next video. video bye guys